another one does still happen again This shock news does still come out for inside our bodo nigeria This young boy wey dey twelve years old The parents they carry and go this body school dem go put her for school make di pikin go succeed come but now di story don change di story don turn dem don give dis innocent boy roip for inside school and di school authority dem dey try to cover up for dis matter dem call di boy parents dey say make e come take di pikin go house wen dem reach dem dey ask am say wetin happen e say di boy go play ball aphrodite for get injury na dem carry their pikin go house dem carry am reach hospital dem come find out say no be the stories wey the school authority tell dem no be it truly happen before this boy say bye bye to this beautiful world he come tell him parents say daddy no be wetin school authority talk no be happen to am he no go play ball say na student like am wey still be like am small small children say na dem gather give am dis kind bit of his life because say he no join the court how secondary school go get court for inside school no and the school authority dey try to cover up dey try to turn the story to another way dey say before the parents come carry the boy say the boy was okay now if the boy dey okay wetin make una call the parents say make una come carry una pikin or make una come see una pikin say e no well if the boy say truly e dey fine pikin wey e no well na be dey call e parents pikin wey e no well say e see say e don dey sick the sickness don dey serious dey come call e people say ah come on oh, your pikin no well but now wey the pikin don meme dem say the pikin dey okay wey dem come carry am no make una see pikin wey dey okay They just like to cover that big secret say that school e no get that kind people for there say all the students wey dey that school all of them na good students as people go dey force twelve years old may e enter court as the boy refuse now they give am roip no this story eh e dey pepper me e don tey wey dem dey do dis kain thing. last year year na dem first give this small beautiful girl That kind RIP. When dey talk say the guy no well o oh, make mama come take am mama carry am reach hospital e come go find big condom for inside that sm small pikin body as condom take enter nobody gree know school say na lie because say they no want make the truth come out na only god know who go use that small pikin like that wey leave that condom for inside body my people, things wey dey happen so make we dey look am well well make we dey think well well especially our parents wey be say dey be one good thing for us no be all body school be body school o oh. no you fit look the school wey you wan carry your pikin go as this thing happen so everybody wey be say dey get pikin for that kind school make dey go carry their children comot because that school is not school e no be school at all at twelve years old we be forced to join court as the poor boy refuse dey give am last sense to another world no this one e pain me e break my heart as a mother we all need justice we need justice for this young boy we need your the minister of education to close that school and bring out those children that did this to this young boy I just pray that God Almighty should give the parents the encouragement and give them the grace to bear the loss of their son. And may his soul rest in perfect peace. Amen. Please, my people, I beg you to share this video. May I share this video, May this video go viral. May people know what they happen for that our country, Nigeria. Especially some parents will be say they like body school. May they open their eyes make their eyes open say no be all body school be body school your children fit from house dey go school they will do well and be better in their life thank you for watching see you my next video bye bye